This lover you be you be you be low budget tenant for Lagos you be low budget tenant for Lagos and e show say you no get anything you no get anything for this Lagos if say na you come dey make i show you levels This is 2024 look at you now you no understand for this lagos you be tenant. if you wan see levels if you wan talk make i tell you wetin you go meet up with say you wan meet up for dis 2024 make i show you levels say you wan gist lover why you dey flag me for facebook you dey mara like say you dey craze i wan show you something say if you wan show levels you don understand say you wan show levels come make i show you levels 2024 make i show you i go show you make i show you make i show you number one levels for 2024 see see levels you see that levels you see levels you see levels that fabric na levels that shoe and back na levels that hand and the neck na levels check out. wait make i zoom am for you make i zoom am for you make i zoom am for you see wait make i make i rewind am wait make i make you see levels this 2024 They see level my facebook uh, fans wetin we feed do come make i show you you be numen number one if you dey travel local you know say you na gbesun business you go do so that loan máa ṣiṣú ilé that place where you sit down no be first class shey you they dey afraid See i go come expose you that is why you rush go outside go talk Now you blow your cover you for not come out you for keep quiet She na me talk say then see you for bangladesh you for keep quiet you for shut up This lover your fake life is too much and i no blame you you know say person we don't lie well we we don't destroy people go they look for validation that is why you destroy your own life make i make i show you something if you dey travel you know say you na gbesun you see as you be now see your skin see the clothes where you wear They don't fuck you you don't rack you don't finish you don't vanish you don't understand if you they travel how much you "If you fit i fit finish am which kind one like this? i don't see sorry okay no wonder okay okay sorry my people sorry sorry sorry sorry sorry my people eh make i show you eh when you they travel when you they travel when you they travel locally you feel by your Then they call no be business class sef dem dey call them, no be first class Then they call them for local flight Now premium you too local and you are too broke Then they call them premium Now only international flight they get business class or first class for local flight then they call them premium and economy if you buy your ticket go fork Then go buy you to and fro so then go see am cheaper you know say you you go fuck you no get business so your client go look for when they dey do promo buy the ticket for you if it be thirty-five thousand naira to and fro you are different from person wey go do business shey you understand you are different person wey go do different wey wey go do business dey different person wey go do uh, business go dey on standby shey you understand any next available flight anything wey dem give you because na economy and premium there is nothing like business class in local flight it is called premium but you be mumu you no get work you no go school you no learn work shey you understand so na premium and that your premium no be original premium na in front of toilet premium that one cheaper pass economy shey <laughs> you understand that one cheaper any premium wey dey in front of toilet e dey dey cheaper number one me i go do business with an elderly woman as a well-cultured lady no matter how rich i am i have to be submissive because of the older woman wey dey with me shey you understand anywhere wey that mama sit down na there i go sit down because that woman that woman really take care of me for real that woman in fact next time i want to travel i have to borrow that woman from her husband shey you understand <laughs> why you dey laugh that woman really take care of me and we on standby and we go do business make i tell you shepeteri premium or first class or business class koko be say you you you be premium ten ant you no be real ten ant you be premium tenant. you be tenant ant be say if you no see person kpai to look for money from this area you dey go back to ikorodu or to ilorin you no fit stay anywhere you go Ekpe. so you no be real tenant ant you be semi tenant. you no get me you be semi tenant. you no be landlady you now you too dey do pass yourself you wey be semi tenant you dey mock your landlord you dey mock your landlady for this our estate if dem dey do landlord association you get the tag you dey come our landlord association except you wait till dey do tenant association na that time you go go and let's talk of lagos state if dem dey do shop owner for lagos you dey go dem no born you well They, you, they no born you well. Shepeteri Gislova. They no born your mama well. Shey you understand? Now, if then they pay, you, you see now, shey you, you don't pay for land use for Lagos. They no born you well. If then give you land use charges, you go email them or send am to your landlord. You no get. Now, then give you premium way cheaper pass economy because e dey in front of toilet you come social media come dey rant even me i no talk na you dey carry small hand dey collect blow you be mumu gist lover you be okponu you no get brain you no you no get na you dey carry small hand dey collect heavy blow i no talk me i talk you i talk say i see you for bangladesh i no that kind thing i no dey talk am Then put you for premium wey dey in front of toilet because your body don't wet Sperm full all your body you know see as your skin rotting. you no fine you be mumu instead of you to go sit down look for money May you go buy even half plot go buy even the lady where you they carry they talk say na na na na broke person your instrument get money pass you at least people don donate the lady don get house for lagos if dem like dem give am one room two room if dem like make dem give am toilet koko be say dat lady wey you carry come dey do evil to us she don force you get apartment you you are still a pathetic renter you are a pathetic eh wetin dem dey call am ten ant you be mumu you no wise you no get brain when you no be today people dey see me say i dey cover face i dey cover face if i go for business trip i dey sit down bare floor if i go for business trip make i show people i dey come before i come back to this one make i show people people know me i dey always cover my face once i go for business trip you no understand me i dey cover face na that woman owe me and your skin no good you no understand i get better case and i no go destroy my case come you be mumu i no dey hide am this is me for market this is me for market this is what year let me check the year this is september 5 2028 see this is september 5 because i no fit do asewo like you i dey hustle i have to cover my face i no wan make pipo carry hustle mock me so i dey i no go i no go talk say because i be celebrity make i no hustle i dey hustle i dey carry kaya for head i go cover my face because i no fit make my rubber band of obo destroy like your own you don't i no go do agbesun if say na I share what i go do for bangladesh i go open my face like you you don't understand but me i go hustle i go hustle i go do my business make i show you another i dey always cover my face see this place see where they chop see me see where i sit down see you see Now on top of garbage you see as i sit down beside garbage i go hustle i dey wear my niqab because i no sabi fake life like you and i no get see my pussy na small like this and i no fit rebrand i no fit replace the rubber band so i no dey open face if i go do my business okay May we look at this one eh make i make we look at this one date this one date na wetin this one na september 8 the other one na september 5 see 2018 shey you see i dey hustle i no fit do ashawo i dey put load for my head everybody know me for that one i dey put load for my head see me na me and my daughter be this serious see me and my daughter we go hustle we go carry load for head i know they shy away with my with my hustle na me and my daughter be this this place get cold see we wear niqab because i no fit do a shower. because dignity dey inside hustle shey you understand i know na nicole padi that one no be say this thing see this one na which date make i show you i go show you This one na 17th january see me and my daughter see 17th january see see details see details see 17th january see am i know they hide my hustle i They always see this place na na italo see as i cover my face na italo be this, na italo be this. and when i dey go house see me na italo i dey comot for italo here shey you see me and when you see me even you go know say this person dey loaded my hand go talk say i dey loaded my neck my jewelry you go the the uh, the thing wey i go wear you go know say this one loaded oh god no call me now abeg see see una don see these glasses for my face well well When i dey test strong glasses wey i wan buy you see as i pull as i pull down my this thing so shekpeteri me even inside flight see me na because i wan snap i even pull down my this thing i dey always cover my face na inside business class see see me here now i dey snap after my snapping i go cover my face shey you see me no call me oh i dey online i dey come okay see me here where i carry load see me i know they hide my also. see me shey you see you see me make i look for video i know they hide my i no fit do ashawo i know see i no fit do see me shey you see i dey wear a niqab which year be this? i just they show you This one na january twenty 28 see i no dey hide am i go hustle if i go enjoy myself another one see me see see this fine pretty woman dey look me you see me i i no i dey hustle i dey look for where i dey come see when me and my when me and my daughter when we finish market see us inside business class See the Rolex on her. You see, see her neck. See, see her neck. See her Rolex. Now this one then they call hustle. You go hustle like Omodo. You go enjoy like a queen. You see the Rolex, see. See the Rolex. See the bag. See the gold where they are neck. With the hustle when we dey hustle we go work like a slave we go that is why any pikin wey i born wey no fit work i no go put one thousand naira i no fit i no go give such child i no dey do ashawo i no dey do ashawo shey you see us we dey hustle like we dey hustle like um like like i, I no if you see me where i dey hustle but when i dey go house come see come see i dey come come see i dey come come see us i wan show you something no flag me no flag me abeg i dey tell all the youth work like a slave and live like a queen i dey always tell the youth i no dey hide am i dey hustle see me here shey you see see me here shey you see me if i comot for dis shop here eh you see me even with my niqab see my hand i dey hustle i dey hustle make i show you i dey hustle see me here see you see me with my niqab if i see black people now i go cover my face i no fit do a ashawo i no fit live fake life i can't lie to the public i can't lie i can't be lying to the public that i make so so so a month and deep down hungry go dey hammer me no no you know say me i no tell you say i be ọmọ olówó shey you understand and no forget say some years back na leg i dey take waka When motor no dey when motor dey we enter am wen flight dey we enter am shey you understand i no fit deceive the youth youth i dey hustle no be economy dem see me na inside smoke you know that place wey plane dey turn like this. gburu gburu na there dis lover see me because my money no reach economy i no go lie to you my money no reach that economy shey you understand but you know me say i dey hustle so make i show you some too make see me make i this one i no see me for floor my hotel money don finish i go sleep for reception i no dey lie see my hotel money don finish see my bag see all my luggages my hotel money don finish dem pursue me comot for room shepeteri gist lover na when i dey hustle do my business you no dey see me na eh, when arike dey call me omologo goji ló ń lò kí n panda when i dey wear cloth fifteen thousand dollars twelve thousand dollars five yards na that time your blood dey dry but one on one i dey hustle the kind endurance wey i dey take hustle gist lover dem no born your mama well see me my money don finish e dey happen to me well well at times i dey sleep four days for reception even if dem tell me say their reception e no get space i dey sleep for stores where rat dey i dey sleep because if you no hustle you no go chop so i pray make i see the video sha of this uh, this thing i no see the video oh where the video can go i pray if you see the video you go laugh if you see the video you go laugh if you see the video you go laugh see me now here now all day i come do see me now gucci gucci but my this thing be like say like say now gucci gucci i rock from head to toe see me here i go for all day. you see me you see us at the uh eh, -huh. Eh here now i no go ozu na all the day i go for here see me i call am from head to gucci gucci so here see me here now see see uh -huh. i see the fake of these glasses for your face sha but no qualms see me here aha see me here i go show you something now i go show you something see now this is emirates business class this is Emirates business class this one now I go enjoy my money wait I go I go show you now wait I go show you now eh eh see this is Emirates business class you you never enter Emirates before you know this lover you never enter Emirates before they no born you well you never e-, enter Emirates this is Emirates business class You don't understand? See. See. See. Sure you understand? I go show you some stuffs. I go show you. I just they tell you how are they take do wetin. How are they take um how are they take survive. Me, I no go deceive the youth. I go always tell the youth, work like a slave and do waiting. Enjoy your money okay make we see di video see see i dey come. my friend you coming coming. you coming uh, eleven. eleven. okay yeah let's do business now. Yeah. Yeah. shey you did. this is how i do my business shekpeteri gist lover na you dey deceive the youth i can't deceive the youth i cannot deceive the youth ah ah i get youth for hand wey i dey train am now i dey train am in fact hot training now i can't deceive the youth shekpeteri you must have seen this on me see see see See. Shekpeteri, look at this wristwatch very well. See. Oh, See. Very flat. See. Full diamond. Um, flat. Wow. See. See. So, Shekpeteri, come and look at this. I see they come back here. Come and look at this. That wristwatch where you see now. But me, I know they blow my trumpet. You don't understand. I know they blow my trumpet because i still they hustle i never get anything i they come that wristwatch go go go go go go where you see just now hello sir sir sir okay sir mo tiẹ̀ fẹ́ fi nǹkan kan hàn okay okay One boy gbọ́ sir One boy gbé one boy ń sir ẹ ṣáà hold on ẹ ṣáà hold on bẹ́ẹ̀ sir ẹ hold on sir wọ́n ń gbọ́ yín báyìí sà. ìgbà tẹ́ ẹ wọnú fúláìtì hmm. ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá hmm. àbí láàárọ̀ ìdẹ̀ ó hmm. ní pòun rí yín ìgbà tó ń ṣe the second video ẹ̀ ó ní I saw somebody who cover her face okay. and was shaking like this okay. ẹni tó jẹ pé ẹ fi ojú hàn báyìí tó rí one on one tó kọ́ba ojú ẹ̀ tó ń jẹ́ kó ló kọ́ba ojú ẹ̀. ẹ sà ẹ sà ẹ fún mi ní one minute sà ẹ sà ẹ fún mi ní one minute ẹ kọ̀ sáré fún mi ní one minute sir just one minute one minute sir ẹ kọ̀ hold on sir ẹ hold on bẹ́ẹ̀ ẹ má kọ̀ tó ẹ hold on o o o mò ń bọ̀ ẹ wo fídíò yìí dáadáa ẹ wo fídíò yìí dáadáa ẹ wo fídíò yìí dáadáa no be the wristwatch wey you see that time no be the wristwatch be this shepeteri you see the you see the wristwatch ah. Yeah? you see the wristwatch wait i go show you the wristwatch well well see the wristwatch see the wristwatch well well see him. look at the wristwatch well well ṣepẹtẹri mo ń bọ̀ sá o mo ń bọ̀ sá mm-hmm. mo ń bọ̀ Now, see. Ṣẹpẹtẹrì sí wẹ́wẹ́lù sí. Bọ̀ bọ̀. Mo ń gbọ́ yín sà, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Mo ń gbọ́ yín sà. Ẹ jọ kí ló ń ṣe ní staircase nígbà tẹ arrive tó jẹ́ pé a jeep a backup with we are waiting for you to pick you. Eh no, kò lè rí jíìpù yẹn kò dẹ̀ lè rí àwọn ọ́dìlì yẹn sà. business cast ẹ tó lòun wọ business class. ẹ abẹ́ staircase ló sá pamọ́ ẹ mọ̀ pé mo ń analyse ẹ ni. Ah, ah, eh, another one ẹ jọ nígbà téèyàn advertise tó ń boast bó ṣe ṣe last year náà ni mhm. tó ń boast business class in January tó máa di june tá a máa sunkún tax bill tó bá ti di june sìn ó tó ti bẹ̀rẹ̀ kún o nígbà tó máa mú tax bill wá kí ni gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó ń ṣe ẹ̀ ń tí ò. ẹ sà kí lẹ sọ sà kí lẹ sọ sà ní January a máa boast pé òun lówó lọ́wọ́ tó bá di June a máa sun ẹkún tax pé tax tó ń gbé wá pọ̀. ọ̀rọ̀ yẹn ti pọ̀ jù sá ẹ sà mi ò ní kẹ́ ẹ dé level yẹn sà ẹ sà tá a bá ń jàbí kákú kọ́ sà no no no no àmú mi ní accept ilé sà ẹ sà mi mi accept nǹkan tẹ́ sọ yẹn sà ẹ̀rí sí ẹ̀kọ́ ṣe rí lánàá ni ẹ níbi tó wọ̀ tí gbogbo àwọn àwọn ọlọ́pàá lọ rẹ́rìn bó ṣe wọlé pé na so this woman be. Ah, ah. ah, àjọ ìwé ìtàn wò tó clear kínní kódà mi expect pé ah, mi ẹ̀ ní kò expect tí mo rí lánàá yìí àwọn tá a lọ ọlọ́pàá gan-an wò pé ah, that is na so this woman be. Ah, ẹ̀ wò ó wọ́n lè gbọ́ sí ẹ̀ wò ó ẹ̀ máa bá ṣò lọ so disgusting and. Uh, very irritating things. ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ sà mí ní kí yín kó dàbọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́sọ̀ yẹn ti pọ̀ jù mí ní kí yín mí ní kí yín ọ̀rọ̀ yẹn ti tábà ń jàbí kakùkọ kí ló dé tẹ́ ṣe ń ṣe báyìí. Ah, ah. Ah, ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ náà no no no no no no no ọ̀rọ̀ yẹn ti pọ̀ jù ṣẹpẹtẹ́rì gíslova má bínú o ìwọ ló béèrè ọ̀rọ̀ ṣó mọ̀ pé mi ò kúkú sọ̀rọ̀ a dẹ̀ máa ṣe ṣó ẹ̀ má bínú má bínú ọ̀rọ̀ ẹ pọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ pọ̀ o mi ìmọ̀ pọ̀rọ̀ tán máa sọ máa pọ̀ tó yìí ó ti lọ bí wọn nínú báyìí ṣẹpẹtẹrì ìwọ náà wò ṣó ti rí bàtà yẹn wo bẹ́ńtò bàgì yẹn ìwọ náà wò mo ń bọ̀ ṣẹpẹtẹ rí mo ń ṣe ṣó ẹ lọ ni o bó mo fi fóònù ẹ sí ìwọ ló béèrè ọ̀rọ̀ má dẹ̀ fún ẹ jẹ so ṣáà máa wo nǹkan tó nǹkan tó bá nǹkan tó bá ń sọ ṣọmọ ibi ìbàyìí àwa ò ní í wá fún ẹ àmọ́ tó o bá ti wá n tó o bá ti rí o máa fara mọ́ ni so mo sì ń bọ̀ o receipt ni mo sì ń mú wá o ẹ̀yin èèyàn mi receipt ni mo sì ń ṣe kí ni ni mo sì ń mú wá o receipt ni mo sì múlẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan à ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn pọ̀ o mm-hmm. so ẹ máa ti rélé náà. Hmm. Poverty is a bastard. Poverty is a bastard. Mm-hmm. Yeah, I have just two pieces of this. I have two pieces left. If you want something nice like this, just contact me right now. Mm. I swear poverty is a bastard. Mm. I swear down. Mm. Poverty is a bastard. If you want something nice like this for your baby, for Val, just contact me. Hmm. Ṣẹpẹtẹrì, ṣó o Show rí? Ṣó o ráṣọ táwa ń fọwọ́ bò kiri yẹn? Àwọn aṣọ táwa fi ń You will be more ò lè mọ reason. Ṣó mọ̀ páwo ò lè bá fake life? Ṣó yé? ẹ̀yin lẹni fake life yín ẹ̀yin ẹ máa lò lọ ṣẹpẹtẹrì kí ló rí ṣẹpẹtẹrì kí ló rí ṣẹpẹtẹrì kí ni nǹkan tó rí mo ẹ ra aṣọ o ẹ ra kí lorúkọ ẹ o ok ṣẹpẹtẹrì má bínú ṣé o rántí advert tó rí tó ń sìn ṣó o rí ṣó o rí ṣó o ti rí so ó máa ń nígbà tá a máa ń ṣe flapapa ó máa ń nígbà tá a máa ń jayé ṣó ti yẹ then mo tún fẹ́ fi àwọn kankan wọ̀nyí ṣó o rí tó bá fẹ́ po nǹkan tá a fi ń po ní twenty fourteen rè jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí eléyìí mi ò tí ì post ẹ̀ ṣùgbọ́n kú. ìwọ wo fabric yẹn wo aṣọ yẹn aṣọ yẹn ni kò wò ó. wo aṣọ yẹn dáadáa ṣẹpẹtẹ rì ṣé òun ráṣọ yẹn ṣá ṣẹpẹtẹ rì ṣé òun ráṣọ yẹn yìí lover, jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ súnmọ́ ẹ̀ jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ súnmọ́ ẹ̀ ṣó ti rí ṣó ti rí ṣó ti rí. sórí aṣọ yìí sórí aṣọ yìí o ò lè rí níbi méjì ọ̀dọ̀ Lizzy Anjorin nìkan ló ti lè rí aṣọ yìí kò pé méjì ṣó ti yẹ ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tẹ́rì ṣó mọ̀ pé ìwọ wọ́n lọ dó ẹ ṣó ti yẹ wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ra tó wà ń fro sẹ́nu ọ̀nà toilet ní January wọ́n sọ pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ òṣì ẹ ní January last year nìyẹn tó o mẹ́kún sùn ní ju ní June mò ń bọ̀ àwa òkúkú mi sọ pé mò ń bọ̀ ṣẹpẹtẹrì mò ń bọ̀ wo wáfìtì ó ti rí. màá post ẹ̀ ṣó ti rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ if you work for your money enjoy your money when you work like a slave you enjoy your money like a coin I have told you when you work like a slave enjoy your money like a coin má bá wọn gbé fake life you don't understand gbogbo àwọn irú eléyìí sìn ṣẹpẹtẹrì gist lover tó máa fi kú o ò lè wọrú aṣọ yìí o ò lè wọ torí báàgì yẹn ó dà pé latest um, wave bottom lv nìyẹn latest wave bottom lv nìyẹn ṣòtìrì ṣòtìrì ṣòtìrì ṣòtìrì ṣòtìrì ṣòtìrì ó ṣe ó ṣe ó ṣe yèyé mẹ̀ṣọ́ ó ṣe. ṣẹpẹtẹrì tó bá jẹ́ pé ìwọ. E ló ní one percent ń tọ́lọ́ ń fi help àwa ó ò dẹ̀ lè ní tó raṣẹ́wó onídòkúdò ni ẹ ó ò fọpọlọ síṣẹ́ ìdòkúdò tó ń ṣe ẹlòmíín dòdòkúdò yẹn tó dẹ̀ ń jẹyàn láyé ìwọ ò fọpọlọ sí fake life ẹ ti pọ̀ jù fake life ẹ ò fọpọlọ sí ìgbà tó rí láńlẹ́dì ẹ nínú fúláìtì tó jókòó síbi smoky. Si kó o yé gbẹnu ẹ̀ dákẹ́. ìwọ yé gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ ṣẹpẹtẹrì òṣà ọlọ́run tó ń sọ pé ọlọ́run sọ pé wá ṣe é sínà ṣẹpẹtẹrì wá ṣe é sínà ó ní kó lọ sọ̀rọ̀ ṣé mo kọ̀lẹ̀ out ṣé mo sọ fún wọn pé wájú tọ́ílẹ̀tì ló jókòó sí ṣé mo wá ròyìn fún wọn bá ṣe ẹ ṣe kóbó ta ló ní kó o lọ sọ̀rọ̀ hmm? o ìwọ tẹ́nàntì ìwọ failed tenant orí láńlẹ́dì ẹ nínú fúláìtì ò lọ ń bẹ orípórí ò pé o ò gbádùn gislova o ò lọ́pọlọ jẹ́ máa gbọ́ṣù ẹ lọ receipt ni mo kàn mú wá fún ẹ o biskin ẹ ṣe kóbó. Obi bí skin ẹ skin ẹ kóbó náà for real mo ń eh, the person go cover face because I dey do business. I dey cover face go hustle. I dey cover, I don show you now. I dey cover, that one na crime. But you still remain a pathetic tenant. You still remain a failure you are still that dirty broke fagidi fagidilogba that cannot even sew lace of seventy-five thousand naira complete o ni ṣọ́ọ̀bù náà o nílé o ní mọ́tò o ní kankan you are still that a broke idiot eh? o lè dáràn lèsì hundred k sọ́rùn ẹ̀ ọ̀pá márùn-ún lèsì twenty-five thousand gan wọn ò bí iye ẹ̀dá ò gbọ́dọ̀ ránjọ́ pa kan àbọ̀ lọ ẹ Toro ti lọ jókòó nsìn gbogbo irun pakó ẹ ló ti tu gbogbo spam ló kún ara ẹ ta ara ẹ ń rùn bóyá o yàgbẹ́ sára ni o bóyá o ń tọ̀ sára ni o ó rí pé ẹnu ọ̀nà tọ́ílẹ̀tì náà fi ẹ́ sí sódà tó bá bà ẹ́ lẹ̀ ṣó àwa tá a mọ̀ ẹ́ délédé la mọ̀ wípé rọba báǹdì òbu ẹni ò gba spam dúró mọ́ tí gbogbo ẹ kún ara ẹ you no get sense you be mumu you be mumu you no fit carry anything abuse me you be pathetic failure Now, now body they pain you your body they pay you e dey pepper your high. you want to be successful but you are not hardworking you are a lazy blackmailer shekpeteri you are a lazy black blackmailer yes daughter. i love you love you Love you. you are you are too lazy. O blackmail gan. O wà successful. O bloggy. O wà successful. Èèyàn ní kí lorúkọ ẹ̀? Kí lorúkọ lady tó wà ní Banana Island yìí? Kí lorúkọ ẹ̀ náà? Lady tó máa ń kọ nǹkan gbà Ah o mo dẹ̀ ṣe mo rántí orúkọ ẹ̀ nísinsìnyí o. Lèèyàn ní Linda Kejì ó kàn onílé ìwọ pathetic black pé o tún fèlì torí you are trying so hard to impress people that can buy you and turn you to asun you that you borrow money the money you borrow o oh, rówó mọ́ the eh, ìtàgé tẹ́lẹ̀ ṣe owó òpè your mates are producing movies those that are not produ producing movies they are doing well in their business Ab apart from you blogging people subjecting people to bully to collect owó ipa to collect uh, ransom what is your achievement nothing you no know say you no get brain you sit, you see landlady for for flight you go out you ten ant dey talk no be juju be that you be mumu your head no correct you for keep your mouth short, but your body too dey pain you eye dey pepper you you sha wan make people see you as successful person but you are not successful you are a lazy idiot you dey work you get business you get job no be dead body you dey carry collect donations eh you be mumu even those uh, our young girls for industry where then they do their own where then they do better better thing you see me go rub shoulder with them. do you ever see me go rub shoulder with those small small girls even those one where senior me where they do their own you see me where you don't see anybody in our film industry go dey rub shoulder with people Not only you you broke you broke pieces. You be lazy idiot. You be failure. You fail so tey your skin fail. Your brain fail. You no smart. Upon all the politician where you don't knock, you still fail. We where we no fuck politician, we still win. You be mumu. You know they carry your head, They calculate the business where they carry your toto do. You be mumu. You be mumu. You no get brain. You where you rent house, go do housewarming. No be you supposed to you supposed to keep your mouth shut. People supposed not to know anything about yourself. You wear your wear your story dirty. You they say me I snatch man, I snatch. All the politician where you they knock for ground, they fuck are they virgins and no be say you They carry man Where be say you see o na hijacker you you be prick hijacker you be prick hijacker you be destiny destroyer for men you be which man climb you when no fail your baby father sef fail all the politician wey climb you fail everybody where they climb you fail instead of you to they go from one from one mountain to another to they go shilo go they tell god say god o you no know the yahoo boy where's use your toto Now you go they do kangaroo neck like this they look hey wetin dis buy wetin concern you with my family matter Waiting concern you with where i enter waiting the thing where i do it e concern you you wey be say you be shallow god will punish you with your passion What you get for me make i block that mumu him get passion for me you dey crazy. why you no go get that kind passion for shekpeteri just lover make she know they bully innocent person you don't understand see shekpeteri gist lover make i tell you something anybody wey too dey put eye into another person matter eh you go chop koboko nobody fit stop me on top of that one nobody go go look for work no be juju be that you see your landlady for inside the eh, bangladesh you see your landlady for bangladesh you they talk even that your landlady you see the clothes where she wear you see the raw iron where she put for hand you still they talk you be failure shekpeteri you be failure you no get brain make i dey analyze your show This lover no be anybody wey tell you say make you no go blog again no go better e dey sweet us you say na disrespect people wey dey economy dey shade person wey dey for business class you be mumu that is why your toto no fit fetch you better thing na premium wey dey in front of toilet you dey and that premium wey dey in front of toilet e dey cheap pass economy you be mumu Wait, which seat you talk say you dey go check that seat and check wetin dey in front of you na toilet e cheap e cheap you be mumu you wey you no get cloth for neck you no get a gram of gold you wey be say you dey borrow pose you wey be say your bending roller weight sef na plate number e get money go collect e no get money buy motor na to rent they put different plate number you be mumu you be mumu me i come for you i talk to you me i shade you you be mumu your mumu don't renew again you they shout premium you they polish premium Wait there in front of toilet as if na business class premium wait there in front of toilets e dey dey cheaper because na toilet you sit down you be mumu na inside toilet you sit down you know see as all your clothes wet you know see as your pussy your pussy loose dey comot water shiri shiri shiri i no even tell the people wey dey bangladesh say make dem sorry say me i know your wahala say your problem be say the rubber band don cut i no talk. no be wheelchair they come take carry you na wheelchair they take carry you now you know fit waka The rubber band tear yesterday What did they talk <laughs> ẹyin èèyàn ẹ má rẹ́rìn mọ́ náà ẹ̀rín máa ń dùn ẹ̀yin ara iṣẹ́. <laughs> ọlọ́run ṣàánú mi <laughs> ṣẹgbẹ́tẹ́ ìrìwọ́ ló mọ̀. But why are people laughing for real? Ọmọ son tusan son. Why are people laughing? People on Instagram are laughing. People on Facebook sef don't join. Now true, no be wheelchair dem take carry you go enter under staircase. Na wheelchair. Na wheelchair then take carry you for Bangladesh. What did they do you? wetin dey do you dis lover wetin dey sup why you dey misbehave you wey be say you no fit carry your two legs i get opportunity to snap you but i know your health condition say your rubber band of puna don cut i no video you i no picture you i leave you i no wan carry your health dey mock you why dem carry you with wheelchair because dem don carry prick tear your rubber again your suffix don't come out. your womb don't come out. why then carry which year come out you for bangladesh you too dey fall my hand in as much as i no wan come for you i no want if you talk to me i go talk to you This cyberspace if you talk i go talk Then carry with I fit comot my phone now. Even when they, they carry you go with, with which wheelchair, I can't they pity you. I fit want I won't tell them say, may una release am for me. Say now one of our tenants. But I don't know, maybe now hospital then they rush you go. Now you go borrow motor, borrow clothes, borrow shoe, borrow bag, borrow life, go borrow puna, borrow rubber bandy, borrow teeth you don't go borrow another breast now you no go let us rest you be mumu you go borrow breast come naked yourself at what age This age where you day you supposed to they think how you go dey coole They chop your money at your age you wey be say white hair Don't fool your pupic you can't dey you know breast where don't slack breast wey be say no dey there again breast wey don go back to where im dey come from you con carry breast con do that one That one con be like mo ti lò gbà mo ti lò gbà rírè mo ti lò gbà pẹ́rè ilé ayé àfọwọ́bà filẹ̀ <laughs> breast wey be like you con carry breast ilé ayé àfọwọ́bà <laughs> eh? You can't carry. You know they sexy. You know, you know, get waiting they make woman they sex. No be flaunting breasts. We don't go back for to creator. They make woman sexy. No be rubber band of yansh no be bomb bomb They make woman sexy give them better material better fabrics you no see fabrics wey i show you now now you no they see that fabrics wey i show you get your skin clear make sure your skin is clear even early momo when you wake up without makeup you dey sexy men no they like akara itself excuse me men feel flat with akara but they prefer their woman to be moi moi you don't understand you where be say you go naked skin people where they around you they deceive you you know they sexy skin is part of waiting. They make woman sexy you know get if you cannot meet up with this kind of skin you are not sexy forget camera real life you see me for bangladesh you see my knuckles you see how everything clean na those things dey make men body stand and better fabrics you don understand some jewelries some jewelries on you your wristwatch speaks a lot wetin you put for your hair e as in this your hair e dey make women no be nakedness o oh. going nakedness that one na small you know those small small pikin wey just start uh, agarasha business you your pupic don full for grey hair go sit down shey na your face you no get face you no get stature you no get skin you no get better cloth for body you no dey sexy you no dey di arúgbó o wetin dem dey call am kẹ̀kẹ́ bàjẹ́ kò ṣeé repair arúgbó jigolo that una dey do dis wèrè business together if not for the thing wey him go chop him dey look for fame bending roller waist kẹ̀kẹ́ bàjẹ́ kò ṣeé repair dey look for fame dey look for money and if e sure for una make we start from kẹ̀kẹ́ bàjẹ́ kò ṣeé repair with ààrẹ bọ́ba ṣèlú ọkùnrin làdá make we start from that place eh? make we start make dem show us the one wey good on bed make dem come show us for ring two of dem make we see di one wey good for bed na through their knuckles we go know man wey good for bed eh na through their blow we go know no be the one wey dey shaky shaky shaky agrikaka shaky agarasha <laughs> shaky agarasha shaky <laughs> Eh, eh. baby, bèbí sáwálé sáwá sáwá sáwálé sáwá sáwá sáwálé no be that one shey you understand no be that one so no they carry premium Wait there in front of toilet They post next time They close your mouth They close your mouth eh they they shebi me i no talk abi i talk They close your mouth because you con run come out con dey talk of uh, eh, dis thing why you run come out who push you out who push you come out